just to stop queen naomi from returning back inside the palace wetin these women no go do na di question wey dey for everybody lips na im be dis following dis alleged information wey we dey hear say dem don olori olorimarian hey life and direct for inside di palace my correct correct pipo i think say marian leave all dis juju kaya mata business for 2023 i no know say e carry am enter inside 2024 <laughs> hey dis one na wahala pro max o oh, my correct correct pipo pipo dey ask di question question why kabiyesi the Ooni of Ife still dey allow Marian and Ronke inside his chamber na the question wey we dey ask be that kabiyesi eh, mm, calm down oh calm down oh make i give you the update as i dey hear the story allegedly una oh, welcome back again to my youtube channel o oh, my correct correct people. if na the first time wey you dey see this youtube channel abeg make you try like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go, na im be di real mvp see eh kabiyesi you are too big for all these things If our wives dey try to bring kabiyesi down with all these things wey dey dey do dey dey try mess up the sooner you receive these women women comot there for inside the palace the better for everybody i no know wetin kabiyesi dey enjoy for these women in their hand e pass kpekus e pass kpekusu mm, wey don get white bear bear these oloris are not ashamed of themselves o oh. so, ah with all these stories wey dey fly around social media like this e dey very very shocking the things wey dey happen for inside ileife dey be as if say na a movie e be as if say na a series wey get long long episode wey e no go end drama intrigue everything mix inside for wetin we dey see for inside the palace ah na wow all because of say dem wan stop queen naomi from returning back inside the palace ashley name even enter this one anyway wait wait wait wait wait calm down make i give you the update as i take care the matter allegedly This one a palace intrigue intrigue di juju under on his bed Now who put on there hmm in the heart of the palace where power and tradition they collide a new scandal don't they emerge rumors dey spread as oni don catch red handed eh, one of di oloris with juju hidden under his bed the palace so oh, wey be say you know we once thought it was a sanctuary a peaceful place where woto woto gbasgbos no nothing. dey just dey easily dey enter dey come outside the joy of queen naomi from marika bsc these people take juju corner corner scatter everything spoil everything fade off the happiness wey dey inside the palace come renew am with fresh trouble every morning e just be as if say the problem wey e dey plague the palace you know e don dey far overwhelming at this point People dey talk say queen naomi you even sure say if this women comot for inside that palace you go wan stay inside that palace because that one na anoda big question no corner of the palace wey we never hear allegedly say dem see juju no corner no corner i come dey wonder say bella na only juju place na im dis women sabi go why be say juju juju juju juju juju dey give dis women joy why if no be marian today e go be ronke e go be ashley e go be toby ah ah i know say kabiyesi na a traditional ruler but then again this one she chikowa ti pọ̀jù ni marianne one of the palace residents don find herself at the center of this storm dem tok say warning warning allegedly allegedly dem catch am wit juju under di oni's bed hmm. she dey face intro interrogation right now and possible punishment and sanctions but you know her excuse fall flat as she don try to explain uh, herself people dey tell am say you go explain explain tire no evidence The palace is no stranger to such scandals in the past eh we don see where marian and ronke dey don catch dem with many many things shebi na ronke na im dem say dem catch say allegedly collect kabiyesi protective charm after now when kabiyesi catch am or him come release the charm give kabiyesi back edem do am anything no even though she know say the implication of collecting kabiyesi charm dey dey very very daring but she do wetin she still do right anything happen to am no you see eh because of say there is no consequences for the actions wey these women dey take dem no go stop that is why Mary and after how many people don come report am report am report am on the wetin juju help am do till he get to this level with the marriage with the kabiyesi yet e still dey put am for juju. Hmm. wọ́n ní o allegedly and now marian sef don follow suit e don appear say some within the palace are willing to go great lengths to gain power and protection hmm wen i dey talk say kabiyesi wetin dey do am e know but e no know e know wetin e dey do but e no know wetin dey do am wen kabiyesi come outside vibrate vibrate how im go take deal with these women how im go take deliver wotowoto to them? To them? how im go take wahala them? how im go take after when time reach for kabiyesi to do wetin he suppose to do im go go flat you think say that thing na normal thing you think say that thing na ordinary thing no be ordinary not be ordinary These women obviously dey manipulate the kabiyesi one way or the other. wey make am be as if say if e talk a today tomorrow e go talk b next tomorrow e go talk c o to awuezi why because of wetin manipulation manipulation if you dey hear manipulation you go tell na ordinary manipulation not be ordinary manipulation my correct correct people. obviously dem dey do strong strong things to the kabiyesi wey dey make am dey dey weak man wey be say kayamata dey dey dey take kayamata dey manipulate am kayamata no work dey go carry juju juju no where dey go carry voodoo voodoo no where dey ah, ah kí ló dé ẹ má pa ọkùnrin yìí náà make una no wound the man na wetin happen wetin make una no wound am e don dey clear say dis women dem dey willing to go through any length to gain power and protection despite seeking deliverance and repentance marian still go all ahead to to to do dis one again according to the alleged information wey we dey hear repentance far from marian head no no no no no no no no jokes repentance far from mary and head woman wey e be say e don start to dey do juju e go hard ada amoye aka ekpenanka dem no dey learn lefty for old age na na na the way wey mary no sabi to get im result wey im e dey find na through manipulation so e no fit to do am any other way e no know any other way to achieve any of im goals wey im e get na through manipulations like this that is why the matter dey weaken me i dey tell you from head to toe e dey weaken me i dey wonder say which kind of caliber of women be dis wey kabiyesi marry enter inside the palace what quality of women be this? kasala go burst for that for that palace o i dey tell una one day one day una go hear say trouble burst for that palace as the palace dey go like this different different scandals dey come up questions dey linger about the future of the palace will the only decision to restore order for the palace ever be able to work? Or will the palace continue to be plagued by all this deception and you know all this deceit? My correct, correct people. Online in law, you trust us now. We don't dey for comment section. They para. Say palace dey on fire ashley go come do im own marian go come do im own ronke go come do im own or guinea shebi na human being dey dey do dis thing sometimes dey go do do e come be as if say na film dey dey act all the too much eh kabie say na one person na im be and dis women don overdo mm my correct correct people now this alleged information now i hear o oh, straight from the palace of the Ooni of Ife as i hear am i say okay oh, okay oh, ko buru ko buru ko buru make i just you know try just package am come informate my correct correct people also ask una wetin una think about this particular alleged information if you never like and share the video i promise you your own self no go spoil make you try like and share the video subscribe to the youtube channel and turn on notification bell bell i go endeavour to bring you more fresh section spicy update as e dey drop mm, trust me i go just package am carry am dey run come kitikiti katakata come drop am for your doorstep abeg prayers queen naomi need our prayers now more than ever i go bring you more updates